iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ahandi hirya no hino ku isi mudukurikire live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi niyadirwe mubasuhuza mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba nyuma y'iminsi ibiri zigerageza bikanga noneho ingabo za uganda zinjiye ku mugaragaro muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho zigiye mu butumwa bw'umuryango wa afurika y'iburasirazuba These forces is coming in here on a different mission. Their mission is to witness the process of achieving peace in Eastern DRC.
Ati aba basirikare barimo kuja mu butumwa bufite manda itandukanye n'ibyo basanzwe bakora. Inshingano zabo muri Kongo ni ukubindorereza z'inzira iganisha ku mahoro.
uwo ni umugaba w'ingabo za uganda zirwanira ku butaka generali cyangwa muhanga mu ijwi ry'umunyamakuru wacu ignatius bahizi donald trump wahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yashyiriweho inyandiko z'ibirego za- zika- zikaba zamaze gushyikirizwa ubutabera muri leta ya new york muri sudani abakoraga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro cumi na bane bahitanywe n'ikirombe cyabaguye hejuru umushumba wa kiliziya gatolika umaze iminsi yitabwaho n'abaganga papa francisco ashobora kuva mu bitaro kuri uyu wa gatandatu izo nkuru n'izindi twabateguriye ni mu kanya amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba ariko tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ku nshuro ya mbere minisitiri w'ingabo wa mozambique christovao cume yasabye abasirikare b'amahanga bari mu gihugu gusangira ubumenyi n'ingabo za mozambique mu gufasha guhagarika urugomo rw'intagondwa inkuru twateguriwe na eugenia mukankusi minisitiri shume ejo kuwa kane yabwiye abanyamakuru i maputo ko igihugu cye gishaka ko abayobozi bashya b'ingabo za afurika y'epfo abiza mozambique portugal n'abiza ukraine basangira ubuhanga n'ubunararibonye bwazo zigafasha kurwanya inyeshyamba za kisilamu zayogoje intara ya cabo delgado ikize kuri peteroli kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi bwari ubwa mbere minisitiri w'ingabo asaba inkunga ku mugaragaro mu bihe byahise abayobozi bavugaga ko ibintu bihagaze neza i cabo delgado mozambique ntiyari yagiye ahagaragara ngo isabe gufashwa kurwanya inyeshyamba mu bushyamirane ahanini buri hagati y'abarwanyi ba kisilamu n'abajihadiste bashaka gushyiraho leta igendera ku matwara ya kisilamu mu karere hamwe n'ingabo za mozambique abasivili inzego za leta n'imodoka z'abikorera ku giti cyabo nibo bagiye ahanini bibasirwa n'ibitero by'iterabwoba shume yavuze ko uburyo buhuriweho bukenewe mu kurandura iterabwoba yavuze ko mu gisubizo cy'igisirikare guverinoma ifite inkunga y'ingabo z'u rwanda n'iz'umuryango w'amajyepfo ya afurika minisitiri w'ingabo yanavuze ko igihugu kibona inkunga y'imyitozo itangwa na amerika hamwe n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi yongerewe kugira ngo ingabo za mozambique zibashe kurushaho kurwana urugamba ibitero by'intagondwa muri mozambique bimaze guhitana ubuzima bw'ibihumbi by'abaturage kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ibyo bitero byanahagaritse imishinga ya gazi y'agaciro ka miliyari na miliyari z'amadolari
kuri uyu wa gatanu tunisiya yashyizeho igipimo cy'amazi agomba gukoreshwa kandi ihagarika ibikorwa byo kuhira imyaka mu mirima kubera amapfa akaze eugenia mukankusi nanone niwe ukomeza aya mabwiriza agomba kuzubahirizwa kuzageza ku itariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa cyenda ni igisubizo ku mapfa akomeye yibasiye igihugu nk'uko byatangajwe na minisiteri y'ubuhinzi umuyobozi mukuru muri iyi minisiteri hamadi habib yavuze ko tunisiya imaze imyaka ine yikurikiranyije yarahuye n'amapfa akaze bitewe n'uko imvura yabuze kuva mu kwezi kwa cyenda bibiri makumyabiri na kabiri kugeza hagati muri uku kwezi kwa gatatu bibiri makumyabiri na gatatu minisiteri y'ubuhinzi yanaciye ikoreshwa ry'amazi yifashishwa mu koza imodoka ayakoreshwaga mu kuhira ibimera kugira ngo bikomeze gutohagira n'ayakoreshwaga mu mihanda no mu bice bihuriramo abantu benshi uzarenga ku mabwiriza azacibwa amande kandi afungwe igihe kiri hagati y'iminsi itandatu n'amezi atandatu nk'uko itegeko rigenga amazi ribivuga abaturage bavuze ko abategetsi muri tunisiya mu byumweru bibiri bishize bagiye bafunga amazi yo kunywa mu masaha y'ijoro mu bice bimwe na bimwe by'umurwa mukuru no mu yindi mijyi mu rwego rwo kugabanya amazi akoreshwa guverinoma yanze kugira icyo ibivugaho icyemezo gishya gishobora gukurura umwuka mubi mu baturage b'igihugu gisanzwe gifite abantu bazahajwe na serivisi mbi hamwe n'izamuka ry'ibiciro n'ubukungu bujegajega urugomero rwa sedisalemu mu majyaruguru y'igihugu rw'ibanze mu gutanga amazi meza yo kunywa mu turere twinshi rwagabanutsemo amazi rusigarana cumi na gatandatu ku ijana gusa by'amazi yabaga arimo iyo rwuzuye nk'uko imibare itangwa n'abayobozi ibyerekana
umushumba wa kiliziya gatolika umaze iminsi yitabwaho n'abaganga ashobora kuva mu bitaro kuri uyu wa gatandatu diane ntazwe aratubwira inkuru ku mushumba wa kiliziya mateo bruni avugira vatikano yatangaje ko imiti abaganga bahaye papa francisco yamugiriye akamaro ku buryo atacobuza ko aho bukera ejo kuwa gatandatu atahuka ku kirimbi we bruni yagize ati ejo kuwa kane yarasangiye ifunguro ryo ku mugoroba n'abamurwaje uno munsi kwa gatanu arafungura ivyo mu gatondo ata kibazo yongera asoma imenyeshamakuru bitandukanye kandi arakora imwe mu mirimo yiwe mu cumba arwariyemwo vatikano yavuze ko atagihindutse kwa mungu w'ino ndwi papa francisco afatikanije n'umwe mu bakardinali bakuru azohereza imisa y'ibisandasanda umwe mu bakardinali bakuru azoja kwa rutari papa nawe ahereza iyo nkuka ya misa yicaye mu ntebe yiwe niko vatikano ibandanye bisigura umwungeri wa ekereziya katolika papa francisco yinjiye ibitaro kuwa gatatu w'ino ndwi bivuye ku bibazo by'amahaha no guhema n'aba afise kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe akaba ari ubwa kabiri agiye mu bitaro kwivuza indwara z'amahaha aha tukibutsa ko akiri muto abaganga bamuvanyemo uruhande rumwe rw'amahaha papa francisco kuri no nshuro yinjiye ibitaro mu gihe yaheruka guhimbaza imyaka cumi amaze ku ntebe y'umwungere mukuru wa ekereziya katolika aheruka gutangaza ko ari nka hamwe yokikwa cane n'amagara atacubuza ko atanga imihoho gusa ubu akavuga ko akibasha umwungere wa ekereziya katolika papa francisco mu butumwa yacishe ku rubuga rwe rwa twitter yashimiye abamwipfurije imisuhuko muri bo harimo perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yanditse avuga ko isi gikeneye cyane papa francisco
amakuru yo hirya no hino ku isi tuyasoreze mu kigobe cya gineya aho amabandi yayobeje ubwato bwa denmark mu cyumweru gishize babutaye bajyanye bamwe mu babukoragamo ariko hari n'abandi batabawe ibi biremezwa na ba nyiri bwato ni inkuru nanone twateguriwe na eugenia mukankusi ubu bwato bwanditswe muri liberia bufite izina rya monjasa reformer bwari bwikoreye ibikomoka kuri peteroli burimo abakozi cumi na batandatu bwasagariwe n'amabandi agizwe n'abagabo batanu bafite imbunda ku cyambu cya pointe noire mu burengerazuba bwa repubulika ya kongo nk'uko nyirabwo yabivuze bikiba icyakora abanyiri ubwato ntibavuga umubare w'abakozi batari baboneka ubu bwato bwabanje kuburirwa irengero nyuma bwaje kubonwa n'abasirikare b'abafaransa bakorera mu nyanja hafi ya sao tome na principe nk'uko bivugwa mu itangazo rya sosiyete itwara imizigo ya monjasa iyi sosiyete yagize iti abakozi batari baboneka hamwe n'imiryango yabo tubafite ku mutima muri ibi bihe bitoroshye monjasa izakomeza gukorana n'abayobozi mu karere kugira ngo badufashe kugeza bagenzi bacu mu miryango yabo yongeyeho ko abatabawe ubuzima bwabo bumeze neza kandi ko barimo kwitabwaho uko bikwiye ahantu bafite umutekano monjasa yavuze ko nta cyangiritse ku bwato cyangwa ku mizigo bwari butwaye twababwiye kandi ko muri sudani abakoraga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro cumi na bane bahitanywe n'ikirombe cyabaguye hejuru iyi nkuru mushobora kuyisanga ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nyuma y'iminsi ibiri zigerageza bikanga noneho ingabo za uganda zinjiye ku mugaragaro muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho zigiye mu butumwa bw'umuryango wa afurika y'uburasirazuba ingabo z'umutwe w'inyeshyamba wa m makumyabiri na gatatu urwanya ubutegetsi muri kongo zemeye kuva mu bice bimwe zari zarafashe nka bunagana kugira ngo bigenzurwe n'ingabo za uganda ibyo byaraye byemeranijweho mu nama yabereye i bunagana ku ruhande rwa uganda hagati y'impande zombi n'umukuru w'ingabo z'akarere k'ibihugu bya afurika y'iburasirazuba ignatius bahizi yakurikiranye iby'iyo nkuru yari inshuro ya kabiri igisirikare cya uganda kitemererwa kwinjira ku butaka bwa kongo nk'uko byari byatangajwe nyamara inama yari irangiye mu ijoro ryakeye uno munsi yavuyemo icyemezo cya nyuma ko ingabo za uganda zinjira muri kongo umuyobozi w'ingabo z'ibihugu by'akarere generali majoro jeff nyaga yabwiye abanyamakuru aho izo ngabo za uganda zizagenzura ati kuza kw'ingabo za uganda gufatanya natwe birerekana intambwe ikomeye cyane bagiye kugenzura ibice abasirikare b'ibihugu bya afurika y'iburasirazuba bashinzwe nka bunagana kiwanja nyuma bazakomeze bagere imabenga dusanzwe dufite ingabo za kenya zigenzura kibati kibumba na rumangabo kandi ku ruhande rw'iburengerazuba dufite itsinda ry'uburundi rigenzura sake mushaki migero kugera kirurirwe kugira ngo bafungure iyo nzira yinjiza ibintu bitandukanye generali majoro jeff nyaga yongeyeho ko mu minsi cumi n'umunani ishize impande zombi urwa leta ya kongo n'urwa m23 bubahirije amasezerano yo guhagarika imirwano anatangaza ko habayeho amasezerano atanditse muri iyi nama ko imihanda itandukanye igiye gufungurwa kugira ngo abaturage bongere kuyikoresha ikindi cy'ingenzi mugomba kumenya ni uko twagiranye amasezerano atanditse y'uko inzira nyamukuru zinjiza ibintu kuva hano ibunagana ugafata ikiwanja ukagera irucuro rumangabo kibumba ukerekeza ingoma zigomba gufungura vuba na bwangu kugira ngo abantu ibicuruzwa na serivisi bitambukira intamananiza ibi twabyumvikanyeho uyu muyobozi mukuru w'itsinda ry'abasirikare bahagarariye ibihugu bigize umuryango wa afurika y'iburasirazuba yanasabye abaturage bari barataye ibyabo kubisubiramo na cyane cyane aho ingabo za afurika y'iburasirazuba zigenzura ikindi yabahaye icyizere ko ihohoterwa n'icwa ry'abantu rigambiriwe ritazigera riba mu bice igisirikare cyabo kizaba kirimo anasaba imiryango itabara imbabare kuja muri ibyo bice byose gutanga imfashanyo aho zikenewe ku ruhande rw'abarwanyi ba M23 umuvugizi wabo Majoro Wiringoma yabwiye abanyamakuru bari bategereje kugeza ubwo inama yarangiye mu ijoro ko yarangiye bishimiye icyemezo cyafashwe Yeah, tomorrow you must come there, you must uh, see. 8, 8 o'clock you must come there, you must see. Tunakabisi kabisa EPDF banakuja ati ejo mugomba kuza mukirebera ejo saa mbiri za mu gitondo muzatubona tuva ibunagana twakire neza igisirikare cya uganda ntabwo kije kuturwanya turi nka m23 ibyo ntabwo ari ukuri abantu ntibakwiye kubeshya baje ngo twese dushakire hamwe amahoro kandi turi hano tuzafatanya kugira ngo tubone amahoro na sisi tuko hapa tutatafuta amani sisi wote nao ubwo yavugiraga mu muhango wo gusezerera abasirikare ba uganda bagiye muri congo umukuru w'igisirikare cya uganda kirwanira ku butaka liyetona generali kayanja muhanga yasobanuye inshingano nyamukuru zibajanye muri congo This force is coming in here on a different mission. Their mission is to witness the process of achieving peace in Eastern DRC.
Ati aba basirikare barimo kuja mu butumwa bufite manda itandukanye n'ibyo basanzwe bakora. Inshingano zabo muri Kongo ni ukuba indorerezi z'inzira iganisha ku mahoro. Ntabwo tuje kugaba ibitero ku bashamiranye, ahubwo tuje guhamya no kwemeza ko ibyemezo byafashwe n'abaperezida b'akarere byashyirwa mu bikorwa. Ntabwo tugiye kuba abanzi b'umuntu uwo ari we wese. Ibyo bigomba gusobanuka neza.
That one should be very very clear.
abasirikare ba uganda bagombaga kuba barageze ku butaka bwa kongo ejo bundi ku wa gatatu nk'uko bari barabitangaje gusa baje gutinda nubwo umuvugizi brigadier general felix kurayige yari yarabwiye ijwi rya amerika impamvu aho tujya ntitwereka twahahabwa ibyo kwambuka si ibanga bigomba kuba ku mugaragaro kuko turajya ku murimo wa east africa niba bitabaye nk'uko byari biteguwe ubwo hari impamvu izo mpamvu ziratangwa n'ababishinzwe niyo tujya umujyi wa bunaga niwo barwanyi babanje gufata mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize mbere y'uko bakomeza imbere mu gihugu gufata n'utundi duke ntibiramenyekana aho abasirikare ba M23 bakambitse ibunagana bazerekeza Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
tuve muri uganda tujye mu rwanda aho urukiko rukuru rwatangiye kumva urubanza rw'uwahoze ashinzwe gutegura amarushanwa ya nyampinga w'u rwanda uregwa ibyaha byo guhohotera abakobwa baryitabiraga ishimwe diodone uzwi nka prince kid arahakana ibyaha akabyita akagambane yakorewe n'inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa bwana ishimwe diedone uzwi ku mazina ya prince kid yagaragaye mu cyumba cy'urukiko rukuru ari mu ikositime y'umukara ishati y'umweru na karuvati aracyaburana ibyaha byo guhohotera abakobwa bagiye bitabira amarushanwa ya nyampinga w'u rwanda uyu yari ashinzwe gutegura mu mpera z'umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri nibwo urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwari rwamuhanaguyeho ibyaha byose ubushinjacyaha bumurega rumugira umwere kandi rutegeka ko ahita asohoka mu buroko ubushinjacyaha ntibwanyuzwe bujurira icyemezo cy'urukiko buramurega ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina mu iburanisha rya none ubushinjacyaha bwafashe ijambo bugasobanura impamvu zabuteye kujurira buravuga ko hari ibimenyetso umucamanza yire yirengagije ntiyabiha agaciro birimo n'imvugo z'umwe mu bo buvuga ko bahohotewe na Prince Kid nk'ikimenyetso bwita ko ari ingenzi buravuga ko ku rwego rwa mbere umucamanza atasobanukiwe neza n'imiterere y'icyaha biba intandaro yo kwirengagiza ibimenyetso bavuga ko bihuje kamere n'icyaha aho gushingira ku bimenyetso bidashidikanywaho bwongeye kuvuga ko umwe mu batangabuhamya yemeza ko yahohotewe na ishimwe amufatanije n'ubukene mu gihe cy'icyorezo cya covid cumi n'icyenda kuri iyi nshuro urubanza rwaberaga mu ruhame bitandukanye no ku rwego rwa mbere rwaberaga mu muhezo umushinjacyaha akavuga ko icyo bagamije ari ukugaragaza ko ibirego barega ishimwe bitari ibicurano na cyane ko urubanza rwavuzwe cyane mu bitangazamakuru bitandukanye aravuga ko imiterere y'ibyaha bijyanye n'imibonano mpuzabitsina bikunze kutoroha mu kubona ibimenyetso kandi ko bitari umwihariko mu rwanda yatanze ingero ku bihugu by'ubufaransa kanada n'ibindi bushingiye ku nyandiko z'abahanga ubushinjacyaha busobanura ko bidakwiye kugarukira gusa ku kuba uvuga ko yahohotewe akemera gukora imibonano mpuzabitsina ahubwo haba hagomba no gusuzumwa niba ukwemera kwe kwarabayeho mu buryo bwuzuye ashingiye ku cyemezo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yafashe kikamugira umwere ku byaha aregwa uregwa yabwiye urukiko rukuru ko yizeye ubutabera buboneye yavuze ko abatangabuhamya bavugwa nka vkf yiyandikiye inyandiko imbere ya noteri yemeza ko atahohotewe ndetse anageze mu rukiko ashimangira ubwo buhamya bwe ko atahohotewe yavuze ko umushinga wa vkf utashyizwe mu bikorwa bityo ko nta n'ububasha yari amufiteho kandi yari afite abantu yagaragaza ko bazafatanya nawe yemeye bidasubirwaho ko amajwi yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga nka whatsapp asaba ibyishimo yise happiness mu rurimi rw'icyongereza araye ariko ko banayanenze ko batazi uwayafashe kandi icyaha yakoreshejweho kidasaba amajwi ishimwe agaragariza umucamanza ko abakobwa bitabiraga irushanwa rya nyampinga w'u rwanda bahura n'imbogamizi zitandukanye nk'abategura irushanwa bakabibafashamo gusa akemeza ko ntaho ibikorwa bihurira n'intsinzi yatanze urugero kuri nyampinga w'u rwanda uheruka muheto divine wigeze kubwirwa n'umwe mu bari bagize akanama nkemurampaka ko ari mwiza nyuma bamugira inama z'uburyo yagombaga kwitwara kubw'igitutu yashoboraga guhura nacyo yavuze ko iby'ubushinjacyaha umurega bidafite ishingiro yabikubiye mu cyo yise akagambane yakorewe k'umutangabuhamya wahawe izina rya vmf Prince Skid yavuze ko uhereye mu rubanza rw'ifungwa n'ifungurwa inkiko zagiye zifata icyemezo ko nta mpamvu zituma akurikiranwaho icyaha cyo guhoza undi ku nkeke kuko ikimenyetso cyatanzwe ari inyandiko mvugo gusa yagaragaje ko izo nyandiko mvugo zivuguruzanya kandi ari nazo ubushinjacyaha buri gushingiraho yavuze ko ibikorwa byose ubushinjacyaha buvuga ko bigize ibyaha yakoze bitigeze bibaho Prince Kid yavuze ko ubutumwa bwanditswe bumubaza niba yaryamana n'umuntu bakorana butari mu kiganiro bagiranaga n'uwo mukobwa nibyo yise akagambane kuko babu babusanze muri telefone y'uwabwanditse gusa umunyamategeko Emeline Nyembo umwe mu bamwunganira nawe avuga ko bizeye ubutabera agaheraho asaba urukiko kuzita ku bimenyetso byafashwe mu buryo bwemewe n'amategeko yavuguruje ubuhamya bw'uvuga ko Prince Kid yamufatanije n'ubukene mu gihe cya covid cumi n'icyenda yavuze ko muri icyo gihe leta yatangaga ubufasha ku bantu ba mikoro make mu bindi ubushinjacyaha bunenga nta majwi umucamanza wa mbere atahaye agaciro kuko nta raporo yayakorewe ngo bigaragaze inkomoko y'uwo yitirirwa ubushinjacyaha bukavuga ko bigaragaza intege nke z'umucamanza bukavuga ko bushingiye ku icarubanza habayeho icyo bwise ukubogamira kuri Prince Kid ku munyamategeko nyembo irembo nawe agasanga ibimenyetso bwatanze nta shingiro bifite niba nta gihindutse urubanza ruzakomeza mu mpera z'ukwezi gutaha eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
tuve mu rwanda tuza hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho donald trump wahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yashyiriweho inyandiko z'ibirego zamaze gushyikirizwa ubutabera muri leta ya new york izi nyandiko zikubiyemo ibyaha aregwa kugeza ubu Ibi- izi nyandiko zikubiyemo ibyaha aregwa kugeza ubu ziracyari ibanga ese iyi nyandiko y'ibirego ubundi ni iki itangwa ite ifite agaciro ki mu butabera bwa leta zunze ubumwe za amerika ibi byose bikubiye muri iyi nkuru yateguwe n'ijwi rya amerika mwumva mu ijwi rya temistokle mutijima inyandiko y'ikirego izwi nka indictment mu cyongereza ni urwandiko rushyikirizwa urukiko rurega umuntu ibyaha runaka iyo nyandiko iba ikubiyemo amakuru y'ibanze ku byaha biregerwa iyi nyandiko ni ingenzi cyane kuko ingingo ya gatatu y'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika isaba ko leta ibanza gushaka iyo nyandiko y'ikirego mbere yo kuburanisha umuntu ku cyaha cyo ku rwego rw'igihugu gihanishwa igifungo cyo kuva ku mwaka umwe kuzamura nubwo iyi ngingo ya gatanu ikoreshwa gusa ku byaha byo ku rwego rw'igihugu za leta nyinshi nazo zashyizeho uburyo busa nk'ubu bw'inyandiko z'ibirego zibanza gusabwa kuri bene ibyo byaha ibi byaha bihanishwa igifungo kiva ku mwaka umwe kuzamura biba bikomeye cyane ugereranyije n'ibindi byaha biri munsi yabyo akenshi byo bitanagombera iyi nyandiko y'ikirego ngo bibone kuregerwa nyuma yo gusuzuma ibihamya by'ikirego umushinjacyaha niwe wanzura niba hari ibimenyetso bihagije byo kugikurikirana iyo asanze ariko biri ikirego akigeza ku rukiko ngenzabyaha rw'abaturage ruzwi nka garandi juri iri tsinda cyangwa inteko ya garandi juri nayo yumva ibimenyetso by'ikirego n'abatangabuhamya hanyuma ikanzura niba hari impamvu ifatika yo kuregera ibyo byaha bivugwamo abagize garandi juri ntabwo bemeza niba ukekwa hamwa n'ibyaha cyangwa bitamuhama inteko za garandi juri zo ku rwego rw'igihugu zigizwe n'abantu bari hagati ya cumi na batandatu na makumyabiri na batatu nibura cumi na babiri mu bagize iyo nteko baba bagomba kubanza kwemeranya ku nyandiko y'ikirego mbere y'uko itangwa bitewe n'uko inyandiko y'ikirego iza nyuma y'iterana rya ya nteko y'abaturage ya garandi juri ariko ikaba igomba buri gihe kubanziriza itabwa muri yombi ry'uregwa umushinjacyaha ashobora kuyiteraho kashi ikindi aba ashobora kuyihisha ntayigaragarize rubanda mu gihe runaka gikenewe mu gukumira ko uregwa cyangwa abakekwa bahunga ubutabera cyangwa se bagasibanganya ibimenyetso nyuma y'aho inteko ya garandi juri yemeje inyandiko y'ikirego ukekwaho ibyaha arafatwa kandi akaregerwa urukiko nyuma y'ibyo urubanza rukomereza mu rukiko mu nzira nyinshi z'amategeko zishoboka zirimo n'amasezerano yo kwiyemerera icyaha cyangwa se iz'urubanza
donald trump rero abaye perezida wa mbere wa leta zunze ubumwe za amerika ugiye kujyanwa mu nkiko akurikiranyweho ibyaha bihanwa n'amategeko ibi n'ibindi nabiganiriyeho na mugenzi wanjye dukorana thomas kamirindi ukurikiranira hafi ibibera hano muri amerika bwa mbere na mbere mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika ariko ntabwo ari inkiko zibonetse zose ni inkiko mpanabyaha kubera ko nk'im- nk'imanza mbonezamubano ibyo ngibyo bishobora kubaho ku muntu wabaye umukuru w'igihugu ariko n'ubwa mbere bamushyizeho icyaha bitandukanye n'imanza mbonezamubano hanyuma se uh, uru rubanza rwe rurakurikiranwa n'uruhe rukiko ubundi ubu ngubu nk'uko wabivuze mu makuru mu kanya koko ikirego cyagiye mu rukiko noneho hano muri leta zunze ubumwe za amerika zaba inzego z'ubucamanza zaba inzego z'ubugenzacyaha zaba inzego z'ubushinjacyaha ziri ku nzego ebyiri ku rwego rwa leta no ku rwego rw'igihugu tuvuge noneho nk'ubushinjacyaha bwo ku rwego rw'igihugu bwo bukurikirana ibyaha biteganywa n'amategeko yo ku rwego rw'igihugu nyine birumvikana twatanga urugero rw'icyaha cyo kwica amategeko agenga uburenganzira bwa gisivili bw'umuntu burimo n'uburenganzira bwa politiki naho ubushinjacyaha bwo mu rwego rwa leta nyine birumvikana bukurikirana ibyaha byo ku rwego rwa leta Mu- mu birebana rero na perezida trump uru rwego rumukurikiranye bwa mbere nyine ubushinjacyaha bwa kabiri mu rukiko kuko ikirego cyageze mu rukiko ni ku rwego rwa leta ya new york gusa ntabwo ari mu rwego rw'igihugu cyose nk'uko tubizi hanyuma rero twumvise ko uh, iyi nteko y'abacamanza cyane cyane igizwe n'abasivili ari bo bemeza ko koko icyo kirego gitangwa cyangwa se ki- gishyikirizwa inkiko ubundi urukiko ngenzacyaha ari rwo bita grand jury mu cyongereza rukora gute nyine icya mbere nk'uko bivuze rugizwe n'abaturage basanzwe umushinjacyaha niwe urukoranya agatoranya hano muri leta zunze ubumwe za amerika ikintu cya mbere natwe tu- tuhaba twabonye ubwenegihugu bahita bakubwira ngo mu nshingano ufite mu nshingano ufite ntabwo ushobora kuzihunga ni itegeko ube witeguye buri gihe cyose ko ushobora kuzajya kwicara mu rukiko rw'abaturage hano rero nyine umushinjacyaha ndetse n'umu- n'u- n'umucamanza bifashisha abaturage ubu rero nyine iyo abaturage umushinjacyaha amaze kuba- kubatoratoranya aga- agakora grand jury nyine uru uru- uru rukiko rumufasha kugenza icyaha mu by'ukuri ruraterana ntabwo ruterana umunsi umwe ruterana kenshi Ntabwo- nuko rugasuzuma ibimenyetso umushinjacyaha afite ku muntu ashaka gukurikirana rukumva n'abatangabuhamya arumurikira noneho rwasoza imirimo yarwo rugatora ikirego iyo ru- rugitewe utwatsi umushinjacyaha ahagarara aho ngaho ntabwo aba agifite ububasha n'uburenganzira bwo gukurikirana uwo ashaka kurega ariko rero none iyo rwemeje ikirego nk'uko byagenze kuri Trump icyo gihe umushinjacyaha ashyikiriza icyo kirego umus- umucamanza noneho mu mirimo yo gutoranya mu mirimo yo kumva abatangabuhamya mu mirimo yo kureba ibimenyetso grand jury ikora mu ibanga mu muhezo ni ukuvuga nta banyamakuru bemerewe kujyamo nta bantu ba- b'indorerezi b'abaturage bemerewe kujyamo hanyuma rero ah, wabivuze ko iki ari ikirego cyo muri leta ya new york tuzi ko perezida trump yimukiye muri leta ya florida harakurikiraho iki kugira ngo ashyikirizwe ubutabera ubu rero hari ibintu bibiri twavuga kuko icyo gihe bavuga iki cyaha ashobora kuba yaragikoreye icyo gihe yari umuturage wa leta ya new york nyine nk'uko ubivuze rero ubu ngubu yarimutse ajya kuba umuturage wa florida hari ibyo bita extradition ni ukuvuga mbese iyo ubucamanza bwo muri leta u- iyi n'iyi bugukurikiranye uri mu yindi leta uri umuturage w'iyindi leta le- iyo leta uri- ibamo ubundi igutegeka kujya kwitaba iyo wanze baragufata bakakujyana ku ngufu za leta hanyuma se mu, mu, mu gusoza harakurikiraho iki trump ubu rero ikigiye gukurikiraho kuri trump ni ukuvuga ko mu minsi iri imbere ubu ngubu ababikurikiranira hafi baravuga ko bishobora kuba ka- kuwa kabiri azitaba umushinjacyaha umushinjacyaha ibiro bye byandike yuko trump yitabye trump bamufata amafoto trump bamufata igikumwe mu by'ukuri n'intoki zose bafata noneho ibyo byose nibirangira uwo munsi nanone azahita yitaba umucamanza bwa mbere umuvugizi w'urukiko yatangaje yuko kwitaba umucamanza bwa mbere trump azabikora ku wa kabiri nyuma ya saa sita icyo gihe uri umucamanza azamusomera ikirego amubaze niba ashaka kuzakiburana yemera icyaha cyangwa ahakana icyaha noneho rero ubwo ngubwo na namara kuvuga ati ndemera icyaha cyangwa se ndagihakanye hazakurikiraho ko umucamanza azamubwira ati "N- ubu rero turagufunga cyangwa se utange amafaranga y'ingwate nayabura azafungwa nayabona agahita ayatanga ni urukiko ayaha urukiko ni ukuvuga ko aba ayahaye leta arashyingurwa neza ntabwo urukiko ruyakoresha rurayashyingura neza akaba ingwate nyine nuko umucamanza akarekura umuntu akigendera trump rero barateganya yuko azatanga ingwate umucamanza murekure azaburana ari hanze
arakoze thomas kamirindi mu makuru ya siporo n'imikino shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda irakomeza mu mpera z'iki cyumweru umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean claude munyandinda adufitiye inkuramba mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere mu rwanda irakomeza mu mpera z'iki cyumweru harakinwa imikino y'umunsi wa makumyabiri na gatanu kuko uwa makumyabiri na kane wasubitswe uyu munsi wa gatanu habaye imikino ibiri ikipe ya gorira fc yanganyisha na sunrise igitego kimwe kuri kimwe kuri stade bugesera rwamagana city itsinda rutsiro fc igitego kimwe ku busa kuri stade umuganda i rubavu ejo kuwa gatandatu hazaba imikino itatu marine fc izahura na musanze fc kuri stade umuganda i rubavu as kigali izakina na mukura victory sport kuri stade bugesera naho rayon sport ikazahura na polisi fc kuri stade muhanga ku cyumweru nabwo hateganyijwe imikino itatu etenseri fc izahura na gasogi united kuri stade umuganda i rubavu kuri stade bugesera apr fc izahura na bugesera fc naho espoir fc ikazakina na kiyovu sport kuri stade kamarampaka i rusizi kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe iri ku mwanya wa mbere ni apr fc ifite amanota mirongo ine n'icyenda mu mikino makumyabiri n'itatu iya kabiri ni kiyovu sport ifite amanota mirongo ine n'arindwi naho ku mwanya wa cumi na gatandatu ari n'uwa nyuma turahasanga espoir fc ifite amanota cumi n'ane n'umwenda w'ibitego makumyabiri n'umunani yari claude munyandinda i kigali
arakoze cyane claude munyandinda utugejejeho amakuru y'imikino na siporo ni no kuri ayo makuru dusorejeho amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubashimire cyane mwebwe mwese mwari muduteze amatwi nshimire bagenzi banjye bamfashije gushyira hamwe aya makuru injeniyeri justin wamfashije mu buhanga bw'ibyuma na nadia taha wamfashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu i washington dc mwari kumwe nanjye edirwema mbasezeho mbifuriza wikendi nziza